kuvanira ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'amakuru duhera kuri hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu alois bigirimana
aramutse jeffrey turahera mu karere k'ibiyaga binini vya afurika abantu bashika kuri cumi na batatu barishwe mu gutana mu mitwe hakoreshejwe imipanga hagati y'amoko abiri adacana uwaka muri repubulika ya demokarasi ya kongo abategetsi mu ntwaro mu bice vyabereyemwo nibo babitangaje ejo ku munsi wa kabiri iyo mishamirano yadutse ku munsi wa mbere mu ntara ya kasayi ahakunze kuvugwa amatati hagati y'amoko ahaba umushikiranganji w'amagara y'abantu muri iyo ntara ya kasayi ferdinand mposhamba yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko hatowe ibiziga cumi na bitatu by'abo mu bwoko bw'abakuba biciwe imitwe n'imipanga ubwo bwicanyi bwatanguye ku munsi wa mbere mu gisagara ca bakwakenge ahama habereye amatati hagati y'intara za kasayi na kasayi yo hagati kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ako karere kabamwo amoko y'abakuba n'abaruba amoko yamuka mu ntara za kasayi na kasayi yo hagati igipolisi cya tanzania cyavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abantu mirongo ine na batanu aribo bapfuye mu misunikano yo mu ndwi iheze igihe abanyagihugu bariko barunamira ubwa nyuma ikiziga ca nyakwigendera perezida john magufuri abapfuye baruta igitigiri ca batanu bari batangajwe ubwa mbere umukuru w'igipolisi yavuze ko iyo misunikano yo ku itariki ya mirongo ibiri na rimwe y'ukwezi kwa gatatu yatanguye igihe uruhome abantu bari buriye ko kugira bashobore kubona ikiziga ca magufuri cari muri stade i dar es salaam rwabomoka yavuze ko bamwe muri abo bantu bishwe no kubura impwemu za ogisijene kubera ubwinshi bw'abari muri uwo muhango amashyirahamwe atanga imfashanyo avuga ko ariko araha imfashanyo ibihumbi by'abantu bacitse ku icumu mu bwicanyi bwabaye mu ndwi iheze mu gisagara ca palma kiri mu buraruko bwa mozambike ku murwa mukuru w'intara ya cabo delgado ayo mashyirahamwe avuga kandi ko n'izindi mfashanyo ziri mu nzira ishyirahamwe impuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oem rivuga ko abantu barenga ibihumbi bitatu n'amajana atatu na mirongo itandatu bashitse ipemba abandi baja mu ntara ya cabo delgado abasivile baharurwa mu macumi bavuzwe ko bishwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya kisilamu watera igisagara ca palma ku itariki ya mirongo ibiri na zine y'ukwezi kwa gatatu amashirahamwe atanga imfashanyo avuga ko ibintu bikimeze nabi kuko ubuhinga bwo gutumatumanako amakuru bwahagaritswe kandi no kumenya amakuru ariko araba bigoye mu gihe igihugu cya santara afurika cyimitse perezida faustin arkanji twadera muri manda ya kabiri kuri wa kabiri igihugu kibanyi cya kamerune cyizeye ko kigiye gusubira mu mutekano abategetsi ba kamerune bavuga ko abahungiye ku mbibe mu mirwano ihitiye bariko barasubira mu ngo zabo ariko mu ijambo yashikirije ku munsi wa mbere umushikiranganji wa mbere wa kamerune yavuze ko abaroberi bo muri santara afurika bagihungabanya urudandazwa n'umutekano ubushiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa leta z'ubumwe za amerika bwategetse ko abadiplomate badakenewe cyane muri miyanimare batahuka ubwo bushikiranganji bwabishikirije ejo kuwa kabiri mu gihe abajejwe umutekano muri miyanimare bamaze kwirahira abantu amajana bari mu myiyerekano kuva habaye ugutembagaza ubutegetsi hagati mu kwezi kwa kabiri ubwo bushikiranganji bwaremereye abakozi badakenewe cyane n'imiryango yabo gutahuka ku bushake bwabo abasivile bamaze gusiga ubuzima muri iyo myiyerekano barenga amajana atanu na mirongo ibiri gushika iki gihe mu gihe ibihugu rutura ku isi bidahengeshanya kunegura abasirikare ba miyanimare kuva haba kudeta ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri leta z'ubumwe za amerika ubwongereza hamwe n'ubumwe bwa buraya barafashe ibihano inyuma y'iyo kudeta ariko gushika ubu izo ngingo ntaco zirahindura
urakoze alois bigirimana kutugezaho ayo makuru mu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi urwego rushinzwe gukumira no kurwanya itsembabwoko rurakangurira abaturage kubana mu mahoro no kwirinda ibibatera amacakubiri
umuntu yovuga yuko umubano mwiza mu bantu ari cyo kintu nkenerwa cyane iruhande y'ibifungurwa n'ibinyobwa kuko n'uwo bironka arashobora kubura aho abifungurira arashobora kubura aho avugiriza umukenge uwo ni zeno manirakiza ni umuhanga mu byerekeye gukemura amakimbirane mu rwanda ho abategetsi mu nzego zitandukanye baraye bagaragaje ishusho rusange y'uburyo icyorezo cya covid 19 gihagaze mu gihugu naho mu mahanga urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi rukorera mu buhorandi ejo rwanze ubujurire bwa bosco ntaganda umunyekongo wakatiwe gufunga imyaka mirongo itatu ayo makuru n'ayandi ni mu kanya duhere mu burundi aho urwego rushinzwe gukumira no guca burundu itsembabwoko ruvuga ko imigenzo y'ubuntu kubaha ikiremwamuntu no kurwanya kudahana ari ingenzi mu gutuma abarundi bongera kunga ubumwe inkuru twateguriwe na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru i kigali mu rwanda kubw'inama nkuru y'igihugu ejejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu burundi ugwaruka harimwo ururi mu mugambwe uri ku butegetsi n'ururi mu migambwe itavuga rumwe nawo rubwirizwa kwigishwa ingene bubana neza jean de dieu mutabazi atwara urwo rwego yibutsa ko imico n'imigenzo myiza yaranze uburundi bwa kahise ari ikwiye kubahirizwa kugira ngo umubano hagati ya bonse rimwe naho boba badasanga ivyiyumviro ube mwiza twasanze hariho ibintu bikomeye abarundi bategerezwa kugaruka ko icyo abantu benshi bakunda kwita de valeur ni nk'ubuntu iteka ibanga ibikorwa umuryango ubugabo ubushingantahe ibyo rero tukabona yuko ari ibintu bikomeye dutegerezwa gusubira twigishanya twigisha n'urwaruka tukigisha n'abuzukuru n'abuzukuruza kugira ngo turabe yuko ubumwe bw'abarundi ukumvikana umubano mu bantu wosubira gukomera icyo twita la cohesion sociale biciye mu kunagura imico kama y'abarundi ariyo yaturanga ariyo yatuma tubana neza mu mahoro mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene abarundi bosubira kunywana bagasangira kabisi n'agahiye abahinga muri ico gisata basanga ata muntu n'umwe akwiye kwigira sindabibazwa zenomani rakiza n'umuhinga mu gutatura amatati bidaciye mu ngimba akaba n'umwigisha muri za kaminuza aratanga impanuro mu cigwa ciwe muri urwo ruganda rwateguwe n'inama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko umuntu yovuga yuko umubano mwiza mu bantu ari cyo kintu nkenerwa cyane iruhande y'ibifungurwa n'ibinyobwa kuko n'uwo bironka arashobora kubura aho abifungurira arashobora kubura aho avugiriza umukenge niwo mushinge w'amahoro umuntu adatekaniwe mu babanyi mu nshuti no mu bagenzi mu muryango arashobora kuba mbere n'inkomoko yo kubuza umutekano abandi rero ahavuye imico nta kindi gica kiza haca haba amazimwe aya mazimwe rero yaribonekeje cyane rwose mu bihe by'amagume twagiye turacamwo gushyikaho mbere n'imyibutsa mishasha nk'umwibutsa ngo ikiza kitaguhitanye kiraguhitaniza ubu n'umwibutsa waserutse mu mirongo icyenda na gatatu imbere yaho ntawaruri ego hariho uwundi ngo hakwihenda wo kwihekura mu bisanzwe amatati y'amatora abyara amacakubiri mu ntwaro kubahiriza agateha kazina muntu no kukigisha uwo mugwi w'igihugu ufise intumbero ko kubahiriza agateka kazina muntu no kurwanya ukudahana ibyaha bija mu migenzo y'abarundi cane cane y'abategetsi nk'uko bishimangirwa na mutabazi ni ukuvuga yuko bica bibyara iterambere haca hazamo ico bita respect de l'autorite kubaha uwugutwara kubaha uwugukurira ibyo rero bica bituma abarundi babana neza kugira bavuga ati ahari amahoro n'umuhoro uramwa kubera nk'uko mubizi ingwano irasambura ubu izo ngwano ntizitegerezwa kandi guheza ngo zisubire kandi kugaruka ngaha mu gihugu cyacu igihugu cyacu kitereza kubaho ari igihugu aho umwenegihugu wese umunyagihugu wese yumva yuko amerewe neza kandi akingiwe akumva yuko amateka amukingira akumva yuko ari mu muryango ari nk'umwana ari hagati mu muryango hanyuma avuga ati jewe ko mfise mukuru wanje jewe ko mfise data jewe ko mfise eh, sebarundi nta kintu gishobora kuza kinyiganza n'inzara tuzoyirwaniriza hamwe n'umwansi tuzomurwaniriza hamwe kugira ngo agati y'akazi na muntu kabandanye gatera imbere nk'umuzingo iyo nama nkuru y'igihugu imaze imyaka itatu igiyeho imenyesha ko yifuza ko abarundi barandurana n'imizi ivyiyumviro vy'ihonyabwoko ivy'intambara hamwe n'ibindi vyaha bihohotera agateka kazi na muntu naho biri uko umugwi wa oni ukora amatohoza ku burundi weruka gushikiriza ko iyo ntumbero yari nziza yamara ukaba waraniguye ko muri iyo myaka itatu hari ivyaha vyinshi vyakozwe kandi iyo nama y'igihugu yari gukebura hakiri kare Pierre Claver ni nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
bakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
urukiko mpanabyaha mpuzamahanga cpi rukorera mu buhorandi ejo rwanze ubujurire bwa ntaganda bosco umunyekongo wakatiwe gufungwa imyaka mirongo itatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bosco ntaganda wavukiye mu rwanda yahamijwe ibyaha cumi n'umunani by'intambara n'ibyaha byibasira inyokomuntu birimo kwica gushyira ku ngo y'igitsina gufata abagore ku ngufu no gushyira abana bato mu gisirikare ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo thomas kamilindi arakomeza umucamanza howard morrison wasomye urubanza yagize ati urugereko rwemeje ku bwiganze bw'abacamanza barwo batanu icyemezo cy'urugereko rw'ibanze cyo ku itariki ya munani y'ukwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kivuga ko bosco ntaganda ahamwa n'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu cumi n'umunani byakorewe mu ntara ya ituri muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu bihumbi bibiri na kabiri ibihumbi bibiri na gatatu bityo rwemeje ko igihano cyo gufungwa imyaka mirongo itatu kigumaho ibyaha byahamye ntaganda birimo ubuhotozi kuyogoza igihugu gufata abagore n'abakobwa ku ngufu no kubagira abacakara b'igitsina nk'intwaro y'intambara no gukoresha igisirikari abana batagejeje ku myaka cumi n'itanu y'amavuko igihe generali ntaganda bitaga terminator yari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba witwaga union de patriote congolais upc mu magambo magufi imyaka itandatu yafunzwe by'agateganyo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda izava muri mirongo itatu yakatiwe bivuze ko ashigaje makumyabiri n'ine muri gereza ubu ntaganda afite imyaka mirongo ine n'umunani n'igice y'amavuko mu rwanda ejo kuwa kabiri abategetsi mu nzego zitandukanye bagaragaje ishusho rusange y'uburyo icyorezo cya covid cumi n'icyenda gihagaze mu gihugu mu kiganiro bahaye abanyamakuru basabye ko abaturarwanda barushaho gukaza ingamba zo kwirinda icyo cyorezo kugira ngo umubare w'abandura utiyongera i kigali inkuru ya eric bagira ubusa bagaragaza ishusho rusange y'uburyo icyorezo covid cumi n'icyenda gihagaze mu rwanda abategetsi batandukanye barimo minisitiri w'ubuzima muganga daniel ngamije batangaje ko muri rusange imibare y'ubwandu iri kugenda igabanuka gusa avuga ko abantu batagombye kubiheraho birara ngo babure kubahiriza amabwiriza yo kwirinda by'umwihariko minisitiri w'ubuzima araburira abaturarwanda ko hari ibintu bigera muri bitatu abantu bagomba kwitondera ku isonga abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko bya pasika kandi bashobora kwirara aravuga kandi ko nubwo mu rwanda hatagaragara ubwandu bushya bwa covid cumi n'icyenda yihinduranyije mu karere ruherereyemo ihagaragara abumva ko barambiwe kubahiriza amabwiriza bitewe n'igihe bamaze nabo minisitiri w'ubuzima arababurira gushyira ingufu mu kwirinda covid cyane cyane mu bihe nk'ibi bifite ikiguzi navuga kidahenze nk'icyo gusubira muri guma mu rugo mu kwezi kumwe cyangwa abiri twitwaye nabi none kuko iyo twitwaye nabi none mu mpera z'uku kwezi igikurikira ni uko mu byumweru bitarenze bitatu ya mibare mutangira kubona twagiye kujya hejuru y'ijana ku munsi ubu turi kuri mirongo itanu mirongo irindwi mirongo itandatu nabo si bake ariko nimubona dutangiye kurenga ijana nta handi bizaba biturutse bizaba biturutse ko twitwaye nabi muri ibi bihe twumva rero amasomo twavanye mu mpera z'umwaka ushize atagomba kudupfira ubusa ahubwo tugomba kuyavanamo imyitwarire isobanutse y'abantu bakunda ubuzima bwabo banakunda igihugu cyabo kuri bwana jean marie vianney gatabazi minisitiri mushya w'ubutegetsi bw'igihugu nawe asanga muri iyi minsi mikuru ya pasika kwidagadura bitajyana no kwirinda tuzajya konji kuwa gatanu tuzongere tujye konji kuwa mbere ubwo ni ukuvuga ngo guhera kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere iminsi itanu ikurikirana abantu bari muri konji akenshi abo bantu baratekereza uzajya gusura iwabo uzajya gusura mu cyaro uzajya ku mazi uzajya musanze uzajya muri mukagera ni umwanya abantu baba batekereza kujya kwidagadura ariko uku kujya kwidagadura kugomba kujyana no kwirinda covid cumi n'icyenda kubera ko ntabwo kwidagadura byakwirukana covid ngo bizakunde rero birasaba kugira ngo abantu bitwararike ku ngingo yo kuba abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko minisiteri y'uburezi irasaba ishimitse buri wese kutirara cyane ko urwego rw'uburezi ruri mu zazahajwe cyane n'iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda uyu ni madamu valentine uwamari uyiyobora tubohereje kugira ngo baruhuke ibi byumweru bibiri nta nubwo turi bubasabe ngo basubire mu byo biga kuko turabizi neza ko bananiwe kumara ama- ama- amezi atanu wiga ni igihe kinini icyo tubasaba rero ni uko bagenda bakaruhuka kuko bakaguma mu miryango yabo nibatana gato baratuma dusubira mu bihe twarimo kandi ntago ndabizi neza ko batabyifuza natwe ntabwo tubyifuza ariko ntabwo babishobora bonyine twe natwe nk'abantu bakuru nk'ababyeyi turasabwa kubaba hafi tukabafasha kugira ngo badatana muri iki kiganiro n'abanyamakuru kandi itangazamakuru ryabarije abafite impungenge ko bashobora kutazabona urukingo rwa kabiri kuko amakuru avuga ko ku isoko inkingo zabaye iyanga minisiteri y'ubuzima nayo yemera bidasubirwaho ko inkingo zikenewe ku isi zirenga ubushobozi bw'inganda zizikora ariko ikavuga ko leta yarangije gutumiza izindi nkingo icyo navuga rero ku mwihariko twebwe ni uko twakingiye abantu ibihumbi magana abiri mirongo cyenda tubaha urukingo rwa sitarazeneka tubaha doze ya mbere ku buryo dufite icyizere ko tugomba kubona urukingo rwa sitarazeneka doze ya kabiri ibihumbi magana atanu kuko twamaze no kubigura nka guverinoma turanabyishyura ni ukuvuga ngo dutegereje ko izo nkingo bazituzanira hano mu gihugu ikindi ni uko muri wa muryango wa covax naho dufite inkingo za sitarazeneka ibihumbi magana arindwi mirongo ine na bine tugomba kubona mu minsi iri imbere ni ukuvuga ko uwabonye dozi ya mbere mu by'ukuri tunakurikije ko atumirwa kugira ngo abone dozi ya kabiri hagati y'ibyumweru umunani n'ibyumweru cumi na bibiri abonye dozi ya mbere twumva rwose nta muntu wari ukwiye kugira impungenge mu babonye urukingo rwa sitarazeneka mu kugaragaza ishusho rusange y'icyorezo covid cumi n'icyenda mu rwanda ku bireba polisi y'u rwanda ikavuga ko nta na rimwe izateshuka mu kubahiriza ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kwirinda sipi jean bosco kabira ni umuvugizi wa polisi y'u rwanda aho aragaruka ku isomo abaturarwanda bagombye kuba barabonye icya mbere ni uko kovide itananirwa icya kabiri ntabwo kovide irambirwa icya gatatu ntabwo kovide idohoka icya kane ntabwo kovide isinzira icya gatanu kovide ishobora kwihinduranya kandi n'u- nk'uko byemezwa n'inzego zibishinzwe irihinduranya byumvikane rero ko iyo ufite icyorezo kimeze gityo abaturage abaturarwanda baba basabwa kugira ngo bubahirize ingamba uko zakabaye kuva iki cyorezo cyatangira kwaduka ku butaka bw'u rwanda kandi harabarurwa abagera muri bane bishwe barashwe na polisi bivugwa ko barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo umuvugizi wa polisi akavuga ko hagenda hongerwa amahugurwa ya kimwuga ku bapolisi bakora ibinyuranije n'amategeko abandi bagakurikiranwa mu nkiko mu ngaruka zikigaragazwa n'iki cyorezo kandi nko mu burezi harabarurwa byibura abanyeshuri batanu ku ijana batabashije gusubira ku ishuri barimo ababuze ubushobozi abagiye mu yindi mirimo n'abashatse abagabo imburagihe kugeza ubu kandi uturere inzego z'ubuzima zivuga ko tugomba kwitwararika kuruta utundi n'utwo mu ntara y'amajyepfo y'igihugu kuko ngo tukigaragaramo imibare y'abandura isumba iyindi ibihumbi bisaga makumyabiri na kimwe byabaruwe ko byanduye covid cumi n'icyenda ibindi bisaga magana atatu byabaruwe ko byakingiwe mu gihe abandi basaga magana atatu bamaze gupfa eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mu makuru y'imikino mu mupira w'amaguru irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu kan rirakomeje muri iki cyumweru amakipe atandukanye y'ibihugu arahatanira kubona itike yo kuzakina imikino ya nyuma iteganijwe kubera muri kameruni mu ntangiriro z'umwaka utaha i kigali mu rwanda desire hatungimana aratunyuriramo uko ejo byiriwe bihagaze
muri urwo rukino rwahuza kameruni n'u rwanda umugwi nserukiragihugu w'u rwanda amavubi wagiye muri icyo gihugu urondera insinzi hasi hejuru biturutse ko urwo rukino rwagiye gutangura cap verde iri mu kibanza cya kabiri ifise amanota indwi u rwanda rufise atanu abakinnyi b'amavubi bavyifashe nk'uko bashoboye kose igice cya mbere kiza kurangira ari ubusa ku bundi muri icyo gice uburyo bwo gutsinda bukaba bwari ku ruhande rwa Cameroon aho Vesa Abubakar yagoye cyane abakinnyi b'inyuma b'u Rwanda igice cya kabiri kitaramara n'iminota cumi Olivier Kwizera umunyegori w'amavubi yakoze ikosa inyuma y'agace kiwe umuhagarikizi w'urukino aca mu ikarata itukura asiga bagenzi be badakwiye ikaba ibaye ikarata itukura igira kabiri aronse mu nkino zibiri zikurikirana inyuma y'iyo yaronse mu nkino za shan mu gice cya kane gishiri cya nyuma u rwanda rukina n'igihugu cya gine emeri mvuye kure yasamiye amavubi batsinda mozambique mu rukino rugira gatanu rw'izo nkino niwe yaciye aja mu igori naho abakinnyi b'amavubi batari bakwiye babandanije kwitanga kugira barondere iyo ntsinzi yari kubatuma baja mu nkino za nyuma za afurika ariko ntivyakunda kuko urwo rukino rwagiye kurangira ari ubusa ku bundi naho amavubi yari gutsinda ntacyo byari gutanga kuko igihugu ca cap verde cakinye urwo rukino rwa nyuma gifise amanota indwi catsinze mozambike iwabo igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi ucukwiza amanota cumi mu gihe u rwanda iyo rutsinda rutari kurenza amanota umunani mu itsinda fe kameruni ikaba yarangije inkino iri mu kibanza ca mbere n'amanota cumi na rimwe cap verde iya kabiri n'amanota cumi u rwanda mu kibanza cya gatatu n'amanota atandatu mozambique nayo iza mu kibanza cya nyuma n'amanota ane tubibutse ko u rwanda ruheruka mu nkino za nyuma za afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane uburundi nabwo bwagiye gukirana maroc ivyago vyamaze kurangira kuko Mauritania yari yamaze gutsinda Centrafrique igitsindo kimwe ku busa ico gihugu gica gikwiza amanota icenda naho rero Burundi bwari gutsinda ntibwari kurenza amanota umunani urwo rukino intamba mu rugamba ntizashoboye kurutsinda kuko rwagiye kurangira Maroc itahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa catsinzwe na Munir El Hadadi ku munota wa mirongo ine na kane uwo mukinyi akaba yarigeze no gukinira igihugu ca Espagne intumbero Burundi bwari bwihaye yo gusubira mu nkino za Afurika bwari bwagiyemo bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda bukaba butayishyitseko desire atunga imana kigali ijwi ry'amerika
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'ibyaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ikiganiro amerikana mugitegurirwa kandi mukakigezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza hashize imyaka mirongo ine yuzuye neza perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ronald reagan arashwe ararusimbuka nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe hari kuwa mbere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ronald reagan yari amaze iminsi mirongo itandatu n'icyenda ku butegetsi nyuma ya saa sita uwo munsi hafi ya saa munani n'igice yari asohotse muri hoteli imwe i washington dc amaze kuvuga disikuru mu nama y'ishyirahamwe ry'abubatsi agiye neza kwinjira mu modoka umusore w'imyaka makumyabiri n'itandatu witwa john hinkle wari mu bantu bagera ku ijana bari bahateraniye bashaka gusuhuza umukuru w'igihugu ku muryango wa hoteli yamurasheho amasasu atandatu n'imbunda ya revolveri nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu ndangamurage wa perezida reagan ronald reagan presidential library and museum isasu rya mbere ryafashe mu mutwe umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya perezidansi james brady isasu rya kabiri ryakomerekeje umupolisi w'umujyi wa washington dc witwa thomas dehalanti irya gatatu ryazimiriye mu idirishya rimwe rya hoteli irya kane ryaguye kuri timothy mccarthy wo mu mutwe wihariye w'abapolisi barinda umukuru w'igihugu secret service andi abiri yafashe imodoka ya perezida reagan itamenwa n'amasasu rimwe muri yo ryahise rihindura inzira rimugwaho abashinzwe umutekano we barimo bamusunikira mu modoka umukuru wabo jerry parr yabwiye umushoferi kujyana perezida reagan aho akorera kandi atuye maison blanche gusa gato nyuma yo guhaguruka yabonye ko umukuru w'igihugu yakomeretse ahita ategeka umushoferi noneho kwirukankira byihutirwa ku bitaro bya hafi byitwa george washington byari hafi rero yaho kurusha ibindi isasu ryari ryinjiye mu mubiri wa regan kugera ku gihaha cy'ibumoso noneho nk'uko tubisanga ku rubuga rw'amateka history akadomo com abarinda perezida regan baguye mu kantu yanze ko bamusindagiza ageze kwa muganga bati byabaye igitangaza kubona umusaza w'imyaka mirongo irindwi yigenza avirirana yakomeretse igihaha igihe abaganga barimo bamutegura kumubaga ndetse yahamagaye umugore we Nancy aramubwira ati rubavu rwanjye sha uzi ko nibagiwe kurikwepa koko ronald reagan yari azwiho impano yihariye yo gutera ibipara no gusetsa abantu igihe icyo ari cyo cyose ntiyahagarariye aho yabwiye n'abaganga bari bagiye kumubaga ati nizeye ko muri abarepubulikani nawe ubwe kandi yari mu ishyaka ry'abarepubulikani kumubaga byamaze amasaha abiri isasu barikuramo nuko atangira kuruhuka muri icyo gihe yahaye ubutegetsi ku bw'ubusigire visi perezida we george h w bush ni ukuvuga bush mukuru umunsi wakurikiyeho ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwa gatatu igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe perezida reagan yasubiranye ububasha bwe bwose busesuye bw'umukuru w'igihugu atangira gukorera mu bitaro yabisohotsemo ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe ronald reagan yarakize neza ategeka manda ye ya mbere ndetse arayirangiza arongera atorerwa n'indi ya kabiri yo yayirangije ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere igihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yitabye imana ku itariki ya gatanu ibihumbi bibiri na kane azize indwara ya alzheimer ituma umuntu yibagirwa vuba cyane kandi atakaza n'ubushobozi bwo gutekereza yari afite imyaka mirongo cyenda n'itatu y'amavuko ry'amerika abantu bose bakomerekeye mu iraswa rya perezida ronald reagan mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na rimwe nabo bose babayeho ndetse basubira mu mirimo yabo usibye james brady wari rero umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru bya perezidanse maison blanche yabaye ikimuga ubuzima bwe bwose ntabwo yasubiye gukora yitabye imana ku itariki ya kane y'ukwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane afite imyaka mirongo irindwi n'itatu y'amavuko naho john hinkle warashe ashaka kwica perezida reagan yatawe muri yombi akimara kurasa rero urukiko rwamukatiye gufungirwa mu bitaro by'abasazi abimazemo imyaka mirongo itatu n'itanu ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa karindwi naho john hinkle warashe ashaka kwica perezida reagan yatawe muri yombi akimara rero kurasa urukiko rwamukatiye gufungirwa mu bitaro by'abasazi abimazemo imyaka mirongo itatu n'itanu ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umucamanza yaciye iteka avuga ko hinkle atakiriye icyago kuri we no kuri rubanda ategeka ko arekurwa hinkle yafunguwe ku itariki ya cumi y'ukwezi kwa cyenda kwakurikiyeho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'ubu aracyariho afite imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko nshuti zacu iki kiganiro amerikana ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagikurikiye mbifurije kugira umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama
inshuti mwabanye natwe muri aya makuru aha niho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika fatu alimas karara niwe wegeranije iki kiganiro cyari gihagarariwe na frederic nkundikije kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma mu izina rya bagenzi banjye bose tubifurije amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the